radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi bujumbura kuri iki gicamunsi haratangira imirimo y'ihuriro rya gatatu rihuza impuguke zikurikiranira hafi ibibazo bibera mu karere ka tanganyika tugomba kurabira hamwe ibintu bibangamiye aka karere kacu cyane cyane kubera ihinduka ry'ibihe Deo Hakizimana uyobora ishyirahamwe Siride ryateguye iryo huriro mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Madame Victoire Ingabire Umuhoza aravuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kubona umuryango we mu myaka cumi n'ine maze narose mu gihugu umunani nayo imaze mfunze ariko nibura mu myaka itandatu maze mfunguwe nifuje gusura umuryango wanjye cyane umufasha wanjye uko arwaye ariko ubwo burenganzira ntabwo nabuhawe Victoire Ingabire Umuhoza uvuga ko amaze imyaka cumi n'ine atabona umuryango we perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yemeye ko ishyaka rye rya ANC ritabonye ubwiganze bw'amajwi mu matora yabaye mu cyumweru gishize ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara bere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yemeye ko ishyaka rye rya anc ritabonye ubwiganze bw'amajwi mu matora yabaye mu cyumweru gishize bikaba ari nabwo bwa mbere bibaye mu myaka mirongo itatu ishize ishyaka ryashinzwe na nyakwigendera nelson mandela ryabonye amajwi ijana na mirongo itanu n'icyenda ku ntebe magana ane z'abadepite bagize inteko nshinga amategeko
to recognize that the results of the election twese turahamagarira kwemera ko ibyavuye mu matora bigaragaza ugushaka kw'abaturage b'afurika y'epfo icyo aya matora yagaragaje ni uko abaturage b'afurika y'epfo bategereje ku bayobozi babo gukorera hamwe kugira ngo babageze ku byo bifuza biteze ko amashyaka bahaye amajwi azabona aho ahurira mu bitekerezo bakarenga ku bibatandukanya bagashyira hamwe bagakora igiteza imbere buri wese
for the good of everyone.
ibindi kuri iyi nkuru Geoffrey Mutagoma ishyaka ANC rimaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryemeye ko ryacishijwe bugufi n'ibyavuye mu matora aheruka kuba muri icyo gihugu ariko ryemeza ko ritazarekura Perezida Cyril Ramaphosa ku buyobozi bwaryo kugira ngo ribone uko ryinjira mu ihuriro ry'andi mashyaka basangira ubutegetsi nyuma y'itangazwa burundu ry'ibyavuye mu matora ku mugoroba wo ku cyumweru amashyaka yitabiriye amatora araba asigaranye ibyumweru bibiri gusa ngo yumvikane mbere y'uko inteko ishinga amategeko itora umukuru w'igihugu abaturage barakajwe n'ibura ry'amazi ubusumbane n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi babyerekaniye ku rupapuro rw'itora ryahungabanyije umurage wasizwe na nyakwigendera nelson mandela anc yabonye amajwi mirongo ine ku ijana ivuye kuri mirongo itanu n'arindwi n'ibice bitanu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bivuze ko iri shyaka noneho rigomba gusangira n'andi ubutegetsi leta zunze ubumwe za amerika zizeye ko isirayeli izemera umushinga wo guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru bitandatu mu ntara ya gaza umutwe wa hamas uramutse ubyemeye nk'uko bitangazwa na john kirby umuvugizi w'inama ya amerika ishinzwe umutekano iyo gahunda y'inyabutatu yatangajwe na perezida joe biden mu mpera z'icyumweru gishize izatuma imfashanyo yinjira muri gaza yiyongera kandi abafashwe bunyago n'umutwe wa hamas barekurwe israel nayo irekuye bamwe mu banyapalestina ifunze iyo gahunda bamwe mu bagize leta ya israel ntibayemera imishyikirano yatangajwe mu gihe imirwano ikomeje mu mujyi wa rafa ukomeje kumishwaho ibisasu na israel kuva mu mpera z'icyumweru gishize ibindi kuri iyi nkuru Geoffrey Mutagoma umwe mu byegera bya minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu ku cyumweru yatangaje ko yemeye ko habaho uburyo bw'ibiganiro bigamije guhosha intambara ibera mu ntara ya Gaza gusa Israel ivuga ko hakibura byinshi mu bisabwa kugira ngo ibiganiro bishyigikiwe na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden bibeho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Sunday Times cyandikirwa mu Bwongereza umujyanama wa minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ku byerekeye ububanyi n'amahanga Ovel Falk yatangaje ko bemeye ibisabwa na Perezida Biden byerekeye kurekura abafashwe bunyago bose ibyerekeye kwemeza cyangwa guhakana ibiganiro hagati y'impande zombi n'ingingo ihindagurika buri munsi ku munsi w'ejo minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yari yatangaje ko nta na rimwe intambara izahagarara ku buryo buhoraho mu ntara ya gaza keretse umutwe w'abarwanyi ba hamasi utsembweho hamasi yari yavuze ko yiteguye kujya muri ibyo biganiro ku buryo bugamije amahoro ariko umwe mu bayobozi bayo mahmud mardawi yavugiye kuri televiziyo muri katari ko kugeza icyo gihe yari atarabona amakuru yerekeye iby'ihagarikwa ry'intambara israel yari yemeye perezida wa ukraine volodimir zelenski ararega uburusiya n'ubushinwa kugerageza kuburizamo inama mpuzamahanga igamije kugarura amahoro muri ukraine iteganijwe kubera mu busuwisi zelenski yavuze ko uburusiya burimo kugerageza kubuza ibihugu bimwe kwitabira iyo nama uko ndetse n'ubushinwa buri muri iyo gahunda mu ijambo yavugiye mu nama y'umutekano muri aziya perezida zelenski yavuze ko hari ibirwanisho bituruka mu bushinwa byoherezwa mu burusiya ubushinwa buvuga ko nta ruhande bubogamiyeho mu ntambara ibera muri Ukraine ariko leta zunze ubumwe za amerika ikomeje kubyibazaho mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi i bujumbura kuri iki gicamunsi haratangira imirimo y'ihuriro rya gatatu rihuza impuguke zikurikiranira hafi ibibazo bibera mu karere ka tanganyika mu kanya navuganye na deho hakizimana uyobora ishyirahamwe serie de centre independant de recherche d'initiative sur le dialogue ryateguye iryo huriro atangira ambwira uko umugambi watangiye watanguye mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani icyo gihe eh, jewe nari mvuye mu nama ihuza aba- abantu bavuye ku isi yose mu kintu bita forum de Grand Montana mu Busuwisi amo- ahantu hitwa i Montana mu muri iryo koraniro abari ba- bayi- bayihuriyemo bavuga ibintu byose biraba isi yose n'ibiraba Afurika hanyuma re- mugabo rero jewe ndihweza nsanga ibibazo bya Afurika bivugwa n'abandi bantu atari abanyafurika nkabona kandi abahinga bacu b'abanyafurika mbere n'ibihugu byacu u- nkabona umengo ntitubyitayeho jewe rero nshitse i geneve mvuye muri iyo nama eh, bihurana n'uko nahora numva bavuga n'izindi nk'iyo bita forum de davos ihuriramwo ibihugu rutura ariho mbere usanga bavuga ba- bavugira ibi- ibihanze isi mbere abafise uburyo bagaca bavuga n'ingene ibyo bihanze isi bibwirizwa gukemurwa jewe nje ndavuga nti harayize yuko natwe abanyafurika tu- tutangura kuja turamenya ibibi iwacu tumenye igituma uyu mugabane w'isi bawukunda cyane ariko kamengo twe ntitubibona niho rero naciye ngira iforomu ya mbere eh, i geneve itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatanu muri bibiri na cumi na gatatu ubu noneho ni iki muri bwihweze muri iyi nama iri butangire uyu munsi Ibyo tu- ibyo tugomba kwihereza bwa mbere ho twaratoye ijambo eh, rihuza amajambo yose ni ukuvuga tugomba kurabira hamwe ibintu bibangamiye aka karere kacu cyane cyane kubera ihinduka ry'ibihe kubera environnement ekoloji Eh, turabe ingene twofasha hakaza ibyumviro bishasha byotuma ingorane ziriho zigabanuka hanyuma twe turavuga tuti none tubitegera gute kugira ngo bifashe mu butunzi bw'ibihugu byacu kugira ngo nk'akarorero abanyamitahe baze kuhateza imbere bazana imitahe yabo ibihugu byacu bitera imbere icya mbere twabanje kubibaza twavutse tuti ikintu amahanga amakungu akunda mu bihugu nk'ibi by'iwacu ni ikihe twari twaciye tubona yuko dukwiye gushyira imbere ibi twita sinzi turizme ba mukerarugendo n'imigambi yo kugwiza akazi kuko ino dufise urwaruka rwinshi hanyuma rutagira akazi imigambi rero ijyanye na turisme n'ijyanye no kugwiza amahoteli hano muri bino bihugu byacu irimo akamaro kenshi muravuga yuko mushingira cyane ku bidukikije aho ngaho muri ako karere ka tanganyika hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'imyuzure nk'amwe bahinga mugiye guteranira aho ngaho i bujumbura muzanye uwuhe muti w'ikibazo cy'imyuzure kibangamiye abaturage muri ako karere nta muti w'aka wakataraboneka dufise tubwira abantu mugabo icya mbere tube dushyira imbere ni uko abantu bamenya yuko kwiyongorana iriho kandi kugira ngo ironke umuti amaleta yonyine ishobora kuba iyo atana ntabyo ashobora n'amakungu avuga ko atanga amafaranga ntabyo ashobora igikuru cya mbere ni uko abanyagihugu baba ngaha abo nyine bavuga bati iki kibazo kiraturaba kandi kituraba twese kituraba twese ku buryo urabona nka tanganyika sinzi kuzi bujumbura ahitwa mu kibenga ahitwa mu kajaga waruzuye ruraza iyo rero rwuzuye ntirutandukanye ngo ruja ku mutunzi cyangwa ruja ku mu ku mukene cyangwa ngo ruja ku muhutu cyangwa ruja ku mututsi uri mu nzira yago ruraguhitana bisigura rero yuko kuri twebwe bisigura rero yuko umuti tubwiza kuwuronderera hamwe tubaze kuwuronderera hamwe lokalma mu gihugu hagati tukaraba ingene tugwirana mu babanyi urabona nka twe buro dufite ibihugu bibanyi bine bitatu tanzania congo rwanda tukabwira tuti nguyu muti twebwe turiko turibaza namwe uwo muti muwugiyemo uca ukora gusumba ni ikibazo gishasha tugomba kuzana mu bantu cyane cyane mu ncabwenge bamenye ko bibaraba kandi bamenye yuko bafise
Leo Hakizimana washinze SRID ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika urakoze cyane
umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda madame victoire ingabire umuhoza aravuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kubona umuryango we ahereye ku munsi mpuzamahanga wahariwe umubyeyi wizihijwe mu mpera z'icyumweru gishize ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu victoire ingabire umuhoza arasaba leta y'u rwanda kumukomorera akajya gusura abe amaze imyaka cumi n'ine adaciryera nk'uko mubizi tariki ya mbere z'ukwa gatandatu ni umunsi umuryango w'abibumbye washyiriyeho umunsi w'ababyeyi ni umunsi bagomba kuzirikana ku nshingano ababyeyi bafite kuko ababyeyi barerera igihugu ndetse no mu itegeko nshinga ry'u rwanda ingingo ya cumi n'umunani ivuga ko kubaka leta y'u rwanda ifite inshingano mu gufasha ababyeyi kuko aribo shingiro ry'igihugu kuko barerera igihugu n'ubwo abana bari ababa barerera igihugu ubu rero mu myaka cumi n'ine maze nararose mu gihugu umunani nayo maze mfunze ariko nibura mu myaka itandatu maze mfunguwe nifuje gusura umuryango wanjye cyane umufasha wanjye uko arwaye ariko ubwo burenganzira ntabwo nabuhawe ngira ngo muzi ko nsohoka hari amabwiriza nashyiriweho na perezida wa repubulika ngomba gukurikiza harimo no kudasohoka igihugu nta burenganzira na minisitiri w'ubutabera ibyo rero narabigerageje ariko ntabwo ubwo burenganzira nabuhawe kugeza uyu munsi ariko abanyapolitiki hari igihe rimwe na rimwe muvuga ariko ntimwandike ibi ngibi uvuga uwo minisitiri w'ubutabera waramwandikiye ninde mutegetsi w'u rwanda wandikiye usaba ko uhabwa uburenganzira bwo kujya gusura umuryango wawe ntubuhabwe yewe naranditse ntabwo abanyepolitike tuvuga ko turanandika nkurikiza amategeko kuko umwe mu byo niyemeje ni uguhamya kubaka igihugu kigendera ku mategeko rero biranditse yuko ushaka gusohoka nakwandikira minisitiri w'ubutabera akampa uburenganzira rero naranditse inshuro zigeze kuri enye ntiyigeze asubiza ndetse bigeze unandikira na perezida wa repubulika kuko muri iteka rya perezida wa repubulika rimfungura hari n'abo bavuga bati hashize igihe ushobora no kuba wasanga perezida wa repubulika akaba yakuraho izo ibyo byose amabwiriza agomba gukurikiza nawe ubwe naramwandikiye hashize umwaka ntagiye mu biro bye ibaruwa n'igihe bayijyanira rwose ntabwo natumye banyandikira ko bayibonye ariko ntibigeze basubiza no muri minisiteri y'ubutabire yo mbandikira rwose bavuga ati ibaruwa yabo twayibonye ariko nta nta gisubizo kigaragara na kimwe aho mu rwanda hari na komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ko numva harimo n'uburenganzira bwa kiremwamuntu butubahirizwa aho ngaho iyo komisiyo yo wigeze uyitabaza ntabwo iyo komisiyo nigeze nyitabaza kuko numvaga rwose ari ikintu cyumvikana cyane ko dufite na minisiteri y'umuryango yita ku by'umuryango ariko ukabona mu by'ukuri batabiha agaciro ndetse narebye nta nubwo sinivugaho nanjye ubwanjye gusa ndavugira n'abantu turi kumwe dufatanyije urugamba rwo rwanda ko igihugu cyacu cyagenda ku mategeko kikaba igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi tuvuge nk'ubu umunyamakuru nsengimana teoneste arafunze ejo umuryango we waramusuye abana be baramusuye bakuru ntiwamubona uyu munsi umudamu wagiye ntiyamubona ibyo byose ni ukwica amategeko kandi ahari bikababaza ko turi mu gihugu gifite amategeko ariko abatuye bakaba mbere mudashobora kutayubahiriza kuko ntibashobora gusobanura impamvu nka teoneste umuryango ushobora kujya kumusura ntushobore kumubona mbese nkawe wari utuye mu gihugu cy'ubuhorandi hari uburenganzira bwihariye ufite mu buhorandi ku buryo icyo gihugu cyagutakambira
ubundi umugabo wanjye n'abana banjye bafite ubwenegihugu bw'ubuhorandi utarigeze ugira ubwo bwenegihugu ntabwo nabwo iyo nzira nayiciyemo kuko navugaga ndi mu gihugu cyanjye dufite amategeko kugeza ubu ntabwo nari numva impamvu ubuyobozi bw'igihugu cyacu butubahiriza amategeko ukwayo ngo bunyorohereze bureke nsura umuryango bagomba kumva ko ntabwo nkeneye kugenda ngo nongere kujya ku buhunzi kuko ngewe ubuhunzi bibiri na cumi ingaruka mu gihugu cyanjye ni uko nafashe icyemezo kuko ntazongera kuba impunzi nta kintu kimwe gishobora gutuma nongera kuba impunzi ariko icyo nifuza ni ugusura cyangwa umufasha wanjye kubera ko uburwayi afite budatuma ashobora kuba yakora urugendo ngo abe yasura mbese kuva wasohoka muri gereza hari impapuro ziguha nk'umunyarwandakazi uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu mbese hari n'impapuro ufite z'inzira urasaba gusohoka ariko si hari impapuro z'inzira ugira ntazo ngira najya gusaba se pasiporo ntafite uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu nuko nibura nifuzaga kubanza gusaba ubwo burenganzira nabuhaga noneho nkitwaza icyo cyemezo cy'uko nemera gusohoka mu gihugu kugira ngo njye gusaba urupapuro rw'inzira kuri uyu wa gatandatu rero igihe hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe umubyeyi wowe wumvise rwose muri abo babyeyi bizihiza uwo munsi waba utarimo wabamo gute se igihe wambuwe uburenganzira bwo kuba nyine bwo kuba uwo mubyeyi udashobora guhura n'abana bawe udashobora guhura nyine n'uwo mwabyaranye abo bana kugira ngo nyine mwizihize uwo munsi mukuru hamwe n'abana bawe ntabwo uwo munsi nawibonamo ni niyo mpamvu nanditse iriya nyandiko nasiye mu kinyamakuru cyari jazira kugira ngo nibutse abayobozi b'igihugu cyacu ko hari abatavuga rumwe nabo dufite icyo kibazo bagomba kuruka kutavuga rumwe n'ubuntu ntabwo umufatiraho ngo umufatire ibintu bitanakwita nko kumuhana cyangwa kumwumvisha umuvutsa uburenganzira bwe ku mpamvu zitumvikana navuze nko kuri tonese we arafunze birumvikana ko afunze adafite ibyo agomba kubazwa nubwo atari yabibazwa nabyo hashize igihe ataraburanishwa ariko niba abantu bagiye kumusura bagombye kumubona nanjye igihe nari mfunzwe hari igihe abantu batashoboraga bashobora kuza ntibangereho ariko niba umuntu afunzwe aba yambaye ubwo burenganzira bwo ko uba atigenga ariko nibura umuryango we ugashobora kumugeraho victoire ingabire umuhoza umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi itaremerwa mu rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika yego nawe murakoze
washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi leta yafashe icyemezo cyo gufunga ibiro by'abacuruza amafaranga mvamahanga kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu amafaranga mvamahanga agenda aba make ibyo bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu inkuru ijwi ry'amerika kayabategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na Thierry Ndayishimiye bamwe mu badandaza bakorera ku butaka bw'u Burundi bavuga ko ari kabiri na rimwe akazi bakora kagahagarara kugira baje kurangura ibidandazwa mu makungu babikora ku idolari ry'abanyamerika iryo naryo bakavuga ko bitoroshe kurironka muri kino gihe uno musore ni umwe mu badandariza mu gisagara c'ubutunzi bujumbura abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze mu ibarabara yaburaniwe iyo idolari riko riraduga ingaruka zitugarukako nk'ukuntu biheze idolari ryari ibihumbi bitanu n'amajana umunani na mirongo itanu duhuye nariko agerageza ndakurondera ko ariryo noronka kugira ngo ngende kuraba ko nosubira kuja kwiyungunganyamo ndangure ariko ni ukuri nguye mu gahombe ubu rigeze ku bihumbi bitandatu n'amafaranga ijana ibiro byinshi byo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura byahora bikorerwamwo urudandazwa rw'ayo mafaranga biriko birugarwa n'igipolisi c'uburundi amakuru y'abakunzi b'ijwi rya amerika baronse akavuga ko abo badandaza amafaranga bikikamukiza mu kudandaza no kugura amafaranga mvamakungu kuri magendo abadandaza ibidandazwa mvamakungu bakabona ko akazi kagiye guhagarara hamwe atagikozwe dorari riragoye cyane kuronka tugerageje kubiraba kuri mashenware aba ari rinini rwose bwa muri banke riri hasi muri banki ntibyoroshe vrema ntivyoroshe kuko bisaba ko urijistisha rwose kugira ngo bashobore kuriguha ushobore kudandaza bya bintu byawe cyangwa ushobore kurangura biragoye rwose uri oburije nyene yo kuja kurigura kuri mashenwari kwe turayisavye leta iraba ukuntu yobidukorera vrema bino bintu turabe yuko vyohagararira hamwe ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu ni ingaruka z'ibihe igihugu gihitiyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hari abiyamirije ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye uburundi umuhisi petero nkuru nziza bamwe mu banyepolitike barongoye imigambwe itandukanye bakabona ko ibintu bitari bikwiye kugera urugero bigeze ko muri kino gihe aroyize barica ko arongoye umugambwe ranake utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi afatira ku bindi biringo igihugu cigeze gucamwo igihugu c'uburundi caciye mu bihe bitoroshe aho haba ingorane haraba n'igihe badushira mu bihano za mbarugo ariko ico gihe cose nivyo ubutegetsi bwari buhari bwarashoboye guhendahenda mbere n'ifaranga ry'uburundi ntiryata agaciro muri banki nkuru y'igihugu hari ingwati y'inzahabu iyo udafite ingwate ifaranga ryawe nta gaciro usubira kugira riguma rita agaciro umwanya wose umugambwe fnr somambike n'ubutegetsi bwa cndd fdd nawe nyene ubona ko iburaha ry'ayo mafaranga ririko rituma haba ubukene buzura inzara mu burundi jack bigirimana arongoye umugambwe akabona ko intandaro ari cuka kibi ca politike co kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu afise ico asaba leta ahanini bwatewe n'uko ifaranga mvamakungu ryabuze mu gihugu kubera atabadandaza bakishobora kujya kurangura ibintu hanze ata amadolari bafise kuri ibyo byose rero umugambwe fnr usabye leta y'uburundi gufata ingingo za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze uburundi bikunde batahe n'amashyirahamwe yigenga arababazwa n'ingene ubutunzi bw'uburundi butera bwunyuka kubera ikena ry'ayo mafaranga mvamakungu gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe orikome gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu hari ibintu abona ko vyokorwa vyihuta kugira ngo amafaranga mvamakungu asubire kuboneka mu gihugu mu bisanzwe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu bibazo byinshi cyane mugabo nico kiza imbere rero inyishu tubona zihuta ubu uya ni uko botunganya inama rukokoma y'abarundi n'abanyamahanga kakome twagira mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri byarakozwe kandi muramuzi ko amafaranga mu maguru mashasha ivyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cihuta kubona imigenderanire hagati y'uburundi n'umuryango w'ibihugu bya buraya itarasubira kumera neza haraheze igihe kirekire biratera amakenga abahinga mu bijanye n'imigenderanire umwe muri abo bahinga asanzwe ari n'umwigisha wa kaminuza guillaume ndayikengurukiye akabona ko leta y'uburundi ikwiye korosha kugira ngo ibiganiro irimwo n'abayifasha birangire ibigega by'igihugu bibomboke ivyo byago bagira bimaze kuba inshuro zirenga zitatu kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko haguma havugwa ya majambo nyene uno munsi icihuta uravye ubuzima igihugu kigezemo ni uko turengera urwego rwo kuvuga amajambo ivyo nokwita amapresipe hanyuma uko gufashanya kugasubira mu bijanye n'uburyo bufasha leta y'uburundi reka uhagarariye iby'imfatakibanza ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika kefijil gesi aherutse gusaba amaleta y'u Burundi n'u rwanda gusubira kugiranira ibiganiro kugira ngo imbibe z'ibyo bihugu bibiri zisubire kugururwa hari mu kiganiro ku bamenyesha amakuru ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane urakoze tiye ndayishimiye mu kanya turajya ku rubuga rw'imikino muri basketball petro de rwanda yo muri angola niyo yegukanye igikombe mu irushanwa rya basketball africa league irushanwa ryabereye i kigali mu rwanda jean claude munyandinda umukino wa nyuma y'irushanwa rya bare wabaye ku mugoroba kuwa gatandatu wari injyana muntu hagati ya petro de rwanda yo muri angola na alahli bengazi yo muri libiya mu duce tubiri tubanza alahli bengazi yari imeze nk'iyisize urusenda kuko utwo duce twarangiye iri imbere ku kinyuranyo cy'amanota cumi n'abiri mu gihe benshi bibazaga ukuntu ikipe yatungurana ikavumbuka gutya igatwara igikombe cya bare aribwo bwa mbere iserutse muri iri rushanwa umutoza mushya wa petro de rwanda yahinduye ibintu umunya espanye sergio moreno yinjije mu kibuga amasura mashya ari nayo yamuteturuye akamugeza ku gikombe nicolas fost marketh cummings cleusio castro childe dundao bayobowe na kabuhariwe lukeni gonsalves barwanya inkundura akagozi ka alahli bengazi karacika umukino warangiye petro de rwanda itsinze amanota ijana n'arindwi kuri mirongo cyenda n'ane yegukana igikombe yari imaze imyaka ine isirisimbaho byaranze nyuma y'umukino suleiman diabate umunyakote d'ivoire y'imyaka mirongo itatu n'itandatu ukinira alahli bengazi yagaragaye nk'uwishimye n'ubwo ikipe ye yari amaze gutakaza igikombe arasobanura impamvu yabimuteye ntabwo navuga ko ari ibyishimo byinshi bidasanzwe kubera ko twatsinzwe ntabwo rero najyaho ngo nitere hejuru kandi tumaze kubura igikombe gusa nanone nyine iyo umukino urangiye ugomba kugaragaza ko siporo atari intambara ntabwo ari intambara pe ikindi kandi nakubwira ikipe ya petero de rwanda ni ikipe nabayemo abenshi muri aba bakinnyi bayo twarakinanye igihe kirekire ubwo rero nta mutima mubi rwose badutsinze kuba namwenyuye ni uburyo bwo kubashimira kuko bitwaye neza ndumva ari ibyo nta bindi kandi nabo iyo tuza kubatsinda ndatekereza ko bari kudushimira imikino yo guhatanira igikombe cya basketball africa league imaze kubera mu rwanda ku nshuro enye zikurikiranya amakipe yegukanye ibikombe ni zamalek na national al ahli zo mu misiri us monastiri yo muri tunisia na petro de rwanda yo muri angola jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali mu burundi ikipe ya pvp buyenzi yo mu mujyi wa bujumbura niyo yatwaye igikombe cy'uyu mwaka mu irushanwa ry'uburundi umupira w'abagore pvp buyenzi yatsinze buja kwinzi ikipe yari yatwaye igikombe umwaka ushize deziratunga imana ku kibuga cy'igihugu cy'ubuhinga centre technique nationale kiri mu ngagara muri kati ya cenda abarozi bari benshi baje kwirabira urukino ruhuza buja queens na pvp buyenzi aho iyo migwi ya mbere mu burundi mu gisata c'abagore yatana mu mitwe ni urukino rwari rufise ico rusiguye gikomeye kuko buja queens yasumvya pvp buyenzi inota rimwe imbere y'urwo rukino bisigura ko kubona amanota atatu vyatangiye igikombe kuyatahukanye pvp buyenzi rero niyo yagiye gutsinda buja queens ku bitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino abakinnyi bo mu buyenzi basumbya bimwe bigaragara aho bariko barakina amuri imana irakiza amenyereza pvp buyenzi avuga yihuta cyane kubera umunezero mwinshi yamenyesheje ko gutsinda byari ngombwa n'aho bari mu kigandaro urongoye uwo mugwi musa abdulahi yari yitavye imana muri iyo ndwi nyene y'urukino umumenyereza ati kara karyo keza ko guherekeza n'iteka umurongozi wabo abenshi baje kumenya twuza turira ahubwo abanyamariya benshi bataye icyo aricyo n'amarira yacu kubera ikintu twari dufite objectif y'uko twoshika rero yuko ni ibintu twaje dufite ishavu ryinshi iryo shavu twaje twerekana umupira wacu dufise kubera twari bazi ko tuza tukarira ngo turi imfubyi mugabo kuvuga ko misifiri yapfuye yapfuye umurongozi umuryango urahari hariho umugore we hariho n'abana ibintu byose barafashe mu bintu yuko ni ibintu twaje dufite ingufu kugira ngo tujyanire famiye igikombe twateguye kuva kera uwo mumenyereza arashimira abakunzi babo babafashe mu mugongo kuva iryo higanwa ritangura akabizeza ko bagiye gukomeza umugwi wabo kugira bazoserukire igihugu mu makungu bafise umugwi mwiza cyane jewe na na perezida wanje twadusirangira yuko twotegura tugatwara ikombe ariko tugategura na champions league kuburyo duseruka hariya mu makungu n'ibiburi tugahiya kure rero navuga yuko ku mpapuro ku bakinnyi twaba turarondera barahari muzabona abazova hanze abandi twubunga nyene tujye kongereza kugira ngo turabe ko hariya n'ibiburi ntitumara amazi ariko iyo pvp ikomeye ku buryo n'abarundi bashima imigwi ya liliyone na etward matin yafashe ibibanza vya nyuma mu ihiganwa ryimirije izokina mu cicaro ca kabiri desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi akababaje umutima kazindura amaguru umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana